iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye bucya muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe amakuru inkambi y'impunzi ya murongwe yarengewe n'imvura nta muntu n'umwe wigeze aryama twese twahagurukiye rimwe turasayidirana ihema iraguruka iragenda tubura ukuntu tubigenza ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama mbere bamwe batwaraye tuvundana twa emwana uyu ni miburo serafine w'imurongwe naho mu burundi abahunguka nabo barashaka gushyirwa mu bazatora mu bihumbi bibiri na makumyabiri abana bo ku nkombo bo bakeneye amashuri ahagije tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo n'imikino mu burundi no mu rwanda ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ariya makuru yo mu biyaga bigari yarabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza aloyi waramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi imiriro y'inkazi irabandanya y'inkumbi hano muri leta z'ubumwe za amerika muri leta ya california hari ku munsi w'imana ejo abantu mirongo itatu n'umwe gushyika ubu nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye kandi ibyo bitigiri ngo birashobora kurenga mu gihe abatabara babandanya gushika mu bice byahiye biratokombera ibihumbi by'abanyagihugu barahunze batwara ibyo bashoboye guhungisha abategetsi bavuga ko iyo miriro imaze kurwanywa ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana mu gihe abandi bavuga ko imaze kurwanywa ku bice cumi gusa ku ijana abarwanya imiriro barenga ibihumbi umunani nibo bari ku kivi bariko barahangana n'iyo miriro mu manuko hamwe no mu buraruko bwa leta ya california imiriro yatanguye ku munsi wa kane yunyurwa kandi n'ubugaragwa hamwe n'umuyaga mwinshi abategetsi bavuga ko iyo miriro ariyo yasambuye ibintu byinshi muri kahise k'iyo leta kandi ibaye iyigira gatatu yishe abantu benshi leta z'ubumwe za amerika ejo kuw'imana niho bibuka umunsi wiswe veterans day mu cyongereza naho igihugu buri mwaka cibuka imiliyoni z'abagabo hamwe n'abagore bakoreye igisirikare cy'igihugu rimwe na rimwe bakigura ubuzima bwabo perezida donald trump aho yari pari mu bufaransa yanditse mu butumwa bwa twitter yavuze ko kwibuka imyaka ijana intambara ya kabiri y'isi irangiye ari ukwibuka intwaro zarwaniye amerika muri iyo ntambara hamwe n'uwo wese yarwanye kugira igihugu kigira amahoro gikomere kandi cidegembye gushyika uko kiri ubu nawe perezida barack obama yahoze arongoye amerika mu butumwa yashikirije bwa twitter yarashimiye abahoze ku rugamba hamwe n'imiryango yabo avuga ko abanyamerika bose bashobora kubigira ko mu kwerekana umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwo muri leta z'ubumwe za amerika uwo munsi rero uhimbazwa icetse kuri uyu munsi wa mbere kuko itariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu munsi mukuru wibukirwa ko yashyitse ari mu mpera z'indwi abanyagihugu bo mu ntara zo mu buseruko bwa ikirere zigaruriwe n'uburusiya ejo kuw'imana niho bazindukira mu matora y'indongozi za leta amatora perezida wa ikirere petro poroshenko yise ko atari amatora bwite ayo matora yiyamirijwe n'ubutegetsi bwa ikirere leta z'ubumwe za amerika hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa buraya bavuga ko atemewe n'amategeko kandi aje gusubiza inyuma umugambi wo kuganira kuri iyo ntara yitwa ko yanyazwe federica Mogherini ajejwe imigenderanire n'amakungu mu muryango w'ubumwe bwa buraya yavuze ko ishyirahamwe aserukira ritazokwemera ibizova muri ayo matora mwibuke ko uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea muri bibiri na cumi na kane ariko bwama bwahakanye ko atari bwo buha ibirwanisho abarwanyi biyonkoye kuri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaciriye urugendo rwiwe hagati yarimwo ipari mu Bufaransa asubira mu gihugu ciwe n'inyuma y'ubwicanyi bwadutse mu ntara ya Gaza ntibiramenyekana uwatanguye gusotora uwundi muri iyo ntambara aho abanyepalestina batandatu hamwe n'umusirikare wa Israeli bahasize ubuzima ku munsi w'Imana ejo umuhari Hamas uvuga ko Israeli uvuga ko Israeli ariyo yinjiye mu ntara ya Gaza guhiga umukuru w'igisirikare ca Hamas uvuga kandi ko Israeli yagavye ibitero vy'indege mu ntumbero yo gucira inzira abanyesirayeli bari bagoteweyo isirayeli nayo ntitanga amakuru ku cyo yise ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byabaye ku munsi w'imana ejo intambara hagati y'abarwanyi b'abahuti bashigikiwe na irani hamwe n'inteko za yemen zishigikiwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite zaradutse mu mabarabara yerekeza ku kivuko cya hodeida umusirikare wo ku ruhande rw'igisirikare cya yemen yavuze ejo ku munsi w'imana ko abasirikare babo bateye bagamije kwirukana abarwanyi bagenzura icyo kivuko gica ko ibifungurwa imiti hamwe n'ibindi byankenerwa ku banyagihugu abatanga imfashanyo bafise amakenga ko izo ntambara zadutse zizohungabanya ibikorwa byabo byo gutanga imfashanyo kandi bizotera inzara mu gihugu gisa nuko kiriko kiragana kija mu mapfa abasirikare ba arabiya sawudite bagiriza abarwanyi b'abahuti kuba bakoresha ico kivuko kugira bi, eh, babi kugira biborohere murambabarira kuronka ibirwanisho biva muri irani ibyagirije igihugu cya irani gihakana raporo zivuga ko abanyagihugu bashika ku ndwi aribo biciwe muri izo ntambara zeje ku munsi w'imana
aloyizi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru yo mu biyaga bigari abantu baba mu nkambi y'impunzi ya murongwe mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baraye banyagirwa umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasite ngabo yabasuye izi mpunzi zirenga magana abiri zimaze amezi atandatu zikambitse mu bihangara byo mu nkambi y'umurungwe mu gihe zitegereje kuzahabwa amapariseri kugira ngo ziyubakire amazu yo guturamo zivuga yuko imvura ivanze n'umuyaga yaraye iguye yatumye zirara zinyagirwa ibintu nabyo byiganjemo ibiribwa nabyo birara binyagirwa bikurikiranye n'uko imvura yaraye iguye yavanyeho amwe mu mashitingi yari asakaje ibihangari niburo sarafina ni perezidante wa hangari y'abamama yo muri buroke ya cumi na kane nta muntu n'umwe wigeze ajyama twese twahagurukiye rimwe turasayidirana ihema iraguruka iragenda tubura ukuntu tubigenza ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama mbere bamwe batwaraye tugundana twa emwana sinzi ukuntu sinzi uko nabivuga kuko abari baryamye ahangaha baje mpaka baryama ahangaha turara turagundana nta n'ukuntu umuntu yabona agafaranga nk'umurongozi w'iyi sare icyo nasaba gusa ni uko batwubakira neza kugira ngo bakaduhereza intuza natwe aho tuba kandi bakaduhereza amazu ndiho ku bwayo ya senta avuga yuko iyi mvura niyongera kugwa bazagira ingorane zirenze kuko iyo imvura iguye yinjira mu bihangara akambitse izi mpunzi maze ikonona ibiribwa byazo ndetse n'aho zirara jewe icyo ntusaba ndabasabye abajejwe abaturongoye yuko bo muri senere banyakubahwa botugirira inguvu bakatwubakira amazu tukimukiramwo n'ibibondo kubera turi ngaha mu bihangare hazononekana byinshi kandi n'urubyaro rwacu ruzohona ku mvo y'imbeho iyo imvura iguye nta mahoro twigira turonka imivo idutemberamwo kubera abubatse amahangare bayubatse nabi imivu ikiguma idutemberamwo nta mahoro twigera turonka duca duheka abana abandi tubugira tubabyura tugasanga bamaze kunyagirwa bamaze gutoha batwawe n'utwo kurya nyene tubayeho nabi turahangayitse ku mvo y'ibihangare mu rwego rwo gutuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ishiramwe rya ASR binyujije mu ishiramwe rishinzwe inyubako rya ARD rigenda ritanga amapariseri ibiti ndetse n'amafaranga yo kubaka amazu kuri izi mpunzi zituye imurongwe ariko kuri izi mpunzi nshasha iri shiramwe rivuga yuko kubera ikibazo cya mikoro make buri mpunzi zishakira amadafari hanyuma bakazayishakira ibyo gusakarisha izi mpunzi zimazeho amezi atandatu muri ibi bihangare zivuga yuko iyi ngingo y'ishiramwe rya ARD yo kuzisaba kwiyubakira inzu y'amatafari mu kwezi kumwe kugira ngo zizahabwe ibikoresho byo gusakarisha izazigora kuko kugeza iyi saha nta bikoresho byo gukora amatafari izi mpunzi zari zahabwa kandi n'amazi yo gukoresha amatafari muri iyi nkambi ya murongwe ni ingorabahizi ayo mazu y'amatafari ni ukuri batubwiye ko tuzishaturira twebwe abantu b'abakecuru n'aba- n'abamama ni ukuri haragera yaho tubirabye twabyumviriza ingene bimeze ntabyo tuzoshobora ati gute twebwe turabye igihe cy'imvura igihe cy'imvura ntaho tuzanikira itafari ntaho tuzoronka tuyashira ikigira kabiri ni ukuri ni ukuri hasi ni ibirayi ikirungikire ni ukuri amahera yo kugira yo gufyatuza amatafari yumye kugira natwe twubake imvura ikiraba ubusanzwe izi mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zihabwa ibiti imisumari ndetse n'amashitingi yo kubakisha hanyuma zigahabwa n'amafaranga yo kwishyura umufundi vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongwe mu ntara ya kivu y'amajyepfo abarundi bahunguka bo mu ntara ya kirundo barasaba leta kubashyira nabo ku rutonde rw'abazatora mu bihumbi bibiri na makumyabiri jean bosco ndarurenze araduha iyi nkuru kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri vyabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka no kwiyandikisha kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ryahavuye ryemezwa ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene mu gihe co kwiyandikisha abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzaniya bamwe bari bamaze gutaha abandi bari bakiri ko baravyitegurira uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ntazomucike avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo cyo kutamushyira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icyifuzo ciwe kije mu ngiro generalise mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora abiri na mirongo ibiri azogende gushika basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi bamuhunguye mu kwezi kwa cumi na rimwe kwa bibiri na cumi n'umunani none kandi twari tuje kugira tugira iki dukore amatora twubake igihugu cyacu none bose bavuga yuko baba bari barakwije igitigiri cy'abazotora Ano- abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi baba bakiyandikishije kandi twebwe twari duhungutse twari dushaka gutora kuzotora wumva ibyo bintu ibyo hoba habaye nk'ijonjora nk'uko duhungutse turi mpunzi umurundi uwo ari we wese yumva yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora tukazotora amatora mirongo- ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde rw'abandi barundi icyo kintu nta nkuno kibura kandi ndi umurundi kandi nkaba mpungutse kandi nkaba ngiye mu burundi bwacu nifuza ko natwe aba- abantu b'impunzi tumaze guhunguka ko bo natwe boca badushira ku rutonde hanyuma nabwo tukazotora nk'abandi kuko natwe turi abarundi kabisa mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora bisaba ko natwe tu- tuzotora ayo matora mu gihe ntojamwe urumva urumva no ndi murundi nyene byumvikane ko ntoba ndi umurundi ahubwo bisaba ko nange notora nyene tukaba abarundi kwega nkano duhungutse irusaba tari y'uburundi ahubwo nisagaye natwe turabene igihugu kuva na kera turasabye ahubwo dufashe turonke ukuri two tuba natwe ubundi bwacu tubushigikiye tubuteze imbere kubera imyaka iheze twicaye ni myi- ni- twarahombye vyinshi icyo basaba abatwara ni ukubafasha kubaronsa ibyankenerwa kugira bashobore gushirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Eh, leta yoraba kabisa twebwe nubwo biri uko naho twe twahunze yoraba ntitwe twahunze ko twahunze ibi- bidatandu- ibitandukanye kuko nkajewe ku ruhande rwanjye ndifuza yuko bodosa natwe urupapuro rwo gutora twari tuje twiteze yuko natwe dusha mu rutonde rw'abandi kuko natwe turi abarundi kiri ikintu twosaba nuko twosaba yuko imitima yacu duturukako ko du- ko eh, abadutwara badusahiriza baka- bakadondera ibyo to- izo mpapuro bakadusha mu rutonde rw'abandi tugatora nk'abandi kuko natwe turi abarundi nka- nk'abandi nyine gushika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu nibo baharugwa na leta y'uburundi ko bamaze guhunguka nk'uko vyatangajwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza tugomba gutera akamo n'abandi barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi tubanje gushimira ibihugu vya tanzania kongo na kenya bamaze iminsi bakorana na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi tukadushimira yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri abarundi bamaze guhunguka barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu inyuma yabo buri ndwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr ifatanije n'ibihugu vya tanzania n'u burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemwo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora yimirije kuri ico cifuzo cabo twagerageje kurondera filipo nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga bujejwe gutunganya amatora mu burundi ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu kirwa cya nkombo mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda icyumba cy'ishuri cyigamo abana mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu ni benshi pe bitewe n'ikibazo cy'amashuri adahagije umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima yagiye kureba uko bimeze atuzanira iyi nkuru interuro ya mbere iravuga ngo mu rwanda harangwa n'iki n'isuku atweretse ko mu ari iki
aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya nkombo foundation school kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya kivu mu burengerazuba bw'u rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'incuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana mirongo itatu mu cyumba kimwe cy'ishuri aha buracyari hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota mirongo ine biragoye kujya mu minota itanu umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluwasiyo aba amaze gukosora aba bana uko ari mirongo itanu niho uzasanga umwarimu akosora batanu barindwi abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira cyane cyane wibanze nko ku bana biga mu- muri garidiyene n'abana baba bageze mu wa mbere hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakiriye cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na gihaya ya gihundwe bakajya kwiga kuri sempiyeri kuko batinze kuza kwiyandikisha ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya kivu aha ku nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara namerwa ariko byose n'inzara nimba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mukazi- tukaziteka iyo mvuye kuziroba iyo twabaye dukenda dushira mu kiko ngo twose ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka hari igihe iwacu bajya binduma cyangwa njye nki- nkibwiriza nkajya kuziroba iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza minisiteri y'uburezi ubwo dr isaac munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo nka minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri aha naho tuzahagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza abahawe smart classroom tugomba nabo zo kuzuzuza nk'abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa interinete bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom dushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri nkombo nabyo tuzabihageze aha mu murenge wa nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza n'ane arimo rimwe rifite kuva mu inshuke kugera mu mwaka wa kane gusa andi abiri rimwe iryisumbuye ndetse n'iry'imyuga ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka rusizi n'abarenga ibihumbi cumi n'umunani inzego z'ubutegetsi aha muri nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga icumi ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi temisokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu burundi evariste nzikobanyanka mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo mu mupira w'amaguru hagati y'imigwi iserukira bihugu bya afurika igera kuri mirongo ine n'itatu w'uburundi urimwo uwo mugwi ubanira gukina inkino zo kwipima inyuma yo gutsinda mesaje ngozi mu ndwi hagati kuri uwa gatandatu intamba z'abatari z'imyaka mirongo ibiri n'itatu zatanye mu mitwe n'umugwi vitaro urwo rukino rwaranzwe n'ishaka ryo gushaka gutsinda ku mpande zose rwarangiye umurwi serukiragihugu w'uburundi utsinze vitaro kimwe ku busa ijwi ry'amerika ryegereye umumenyereza w'uwo murwi joselin bipfubusa rimubaza nimba umurwi amenyereza witeguriye neza umugwi serukiragihugu wa tanzania taifa stars ku munsi wa gatatu w'ino ndwi oya ni selekisiyo umva imaze kuba selekisiyo hari kutaramenyerana kw'abakinnyi urabona ko abakinnyi benshi baba bavuye mu bitandukanye umva hari ibintu tukibura takitikimani ibyo tugiye gukosora n'ibyo cyatatuma dushobora gutsinda ikintu kimwe hasigaye iminsi itarenga itatu ngo mukine n'umugwi w'iserukiragihugu wa tanzania ni igiki mugiye gukora muri iyi minsi mike isigaye oya ni kesiyo ya regaraje takitike gusa nta bintu byinshi tugiye gukora tugiye gukosora takitikima urwo rukino ni rumwe mu zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca misiri mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'icenda ku ruhande rwa vitalo inyuma yo gutsindwa n'intamba mu rugamba kimwe ku busa ngo ni intambwe kuri uwo murwi nk'uko bivugwa na gilbert kanyenkore umumenyereza w'uwo mugwi yabwiye ijwi rya amerika ko urwo rukino ari rumwe mu zakivandimwe vitaritegerezwa gukina mu kwitegurira ihiganwa ry'igikombe ca kafe coupe de la confederation rizotangura mu ndwi zibiri icyangombwa nari gushaka ndabe turiko turaraba buke buke ingene ekipe yacu izokina mu ndwi zibiri kuraba abakinyi kuraba ingene bakina kugira ngo dukose sore turacabusize izindi maci amiko zibiri ngira tuzoshika gukina na new star ya duhara mu ndwi zibiri tumaze gukora ekipe ishobora kwidefanda ngira ngo rero gutsindwa kimwe n'ikipe selection y'abana ba 23 moins de 23 ans nanje ndabafise benshi ba moins de 23 ans ni byiza kuko maci ntiwavuga ko ari iya domine naho twatsinzwe itsindo natwe twashobora gutsinda maci ya rekiribure donc turi mu nzira nziza nkumenya ko inkino za nyuma z'imigwi iserukirabihugu y'abatarenza imyaka mirongo ibiri n'itatu zizobera mu gihugu ca misiri kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'icenda imigwi itatu ya mbere ikazoserukira umugabane wa afurika mu nkino zo kwidonora imitsi jeux olympique zizobera mu gihugu c'ubuyapani muri bibiri na mirongo ibiri mwamenya ko umugwi w'intamba mu rugamba w'abakuze nawo uza ufashe urugendo ugana igihugu cya sudani y'epfo aho uzokina kuri uyu wa gatatu nyine n'umugwi userukira icyo gihugu ni rumwe muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cya afurika gihuza imigwi serukirabihugu zizobera mu gihugu cya kamerune mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'icyenda mu mupira w'amaboko basketball naho ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa kabiri kuri uyu wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme imwaro legazele watsinze gitega bills amanota mirongo icyenda n'icyenda kuri mirongo itatu n'umunani ku kibuga ca departement sport i bujumbura bercostar watsinze rumuri amanota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo ibiri young sisters watsinze aigle noir amanota mirongo itandatu n'abiri ku icumi n'umunani ku ruhande rw'abagabo igitega cankuzo watsinze mwaro mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo itanu n'atanu imwaro jimukana watsinze imbeya ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itanu n'icenda mu rutana urunani rwatsinze rutana ku manota mirongo icenda n'indwi kuri mirongo itatu na rimwe ingozi le message watsinzwe na target intamenwa ku manota mirongo irindwi n'icenda kuri mirongo itanu na rimwe new star watsinze friend team amanota mirongo irindwi n'indwi kuri mirongo itatu n'atanu mu rumonge naho dinamo watsinze impaga mugwi wa bururi kuko utashitse ku kibuga muri za nkino zo gukubitana ibifunsi boxe mu gifaransa umwigeme ornera habyarimana yafashe indege kuri w'imana yerekeza igihugu c'ubuhindi mu higanwa ry'igikombe c'isi iryo naryo rizotangura ku igenekerezo rya cumi na kabiri rirangire kugera mirongo ine na gatanu ukwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani tubibutse ko umwigeme ornera habyarimana ari we yatahukanye umudari w'inzahabu muri za nkino zihuza ibihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko ziheruka kubera mu burundi mu kwezi kw'icenda uno mwaka bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika siporo n'imikino mu rwanda jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu mu rwanda hatangiye shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro iprc iburengerazuba yatsinze kirehe volleyball club amaseti atatu kuri imwe uyu mukino wari watangiye isaa tanu ubera i karongi indi mikino itatu isigaye yabereye kuri stade ntoya y'i Remera guhera saa sita ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB yahuye na APR Volleyball Club UTB itsinda APR Volleyball Club amaseti atatu kuri imwe umukino watangiye isaa munani ikipe ya gisagara volleyball club ari nayo ifite igikombe cya shampiyona giheruka yatsinze ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro iprc y'iburasirazuba amaseti atatu kuri imwe umukino w'umunsi watangiye isaa kumi n'ebyiri uhuza ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda reg volleyball club n'ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo utb muri uwo mukino wa nkubita ngo ukubite ikipe ya reg volleyball club yegukanye iseti ya mbere ikipe ya utb iragaruka itwara iya kabiri hanyuma reg volleyball club itsinda amaseti abiri asigaye umukino urangira ikipe ya reg volleyball club itsinze kaminuza ya utb amaseti atatu kuri imwe ku ruhande rwa reg volleyball club umukinnyi christophe mukunzi yagaragaje ikinyuranyo ahesha ikipe amanota atatu y'agaciro gakomeye yunganiwe na bagenzi be barimo flavien ndamukunda peace twagira yesu na olivier ntagengwa ku ruhande rwa kaminuza ya UTB y'umutoza mushya Fidele Nyirimana nubwo yakomeje kwiyandayanda yisanze irimo guterera umusozi muremure abakinnyi nka Aimable Mutuyimana John Nkurunziza na Placide Sibomana bakora iyo bwabaga ariko birangira Reg Volleyball Club ibarambitse hasi usibye gutsindirwa mu kibuga iyi kipe ya UTB Volleyball Club yatunguranye iserukana imyambaro itandukanye niyo yari yerekanye mu byumweru bibiri bishize ubwo yamurikaga ku mugaragaro abakinnyi izakoresha muri uyu mwaka w'imikino izi mpinduka zabaye ni izerekeranye na nimero za bamwe mu bakinnyi Aimable Mutuyimana kapiteni w'iyi kipe wari werekanywe nk'uzajya yambara nimero cumi na kabiri ari nayo yari isanzwe imuranga aho yagiye akina hose yagaragaye yambaye nimero imwe mu mugongo undi mukinnyi ni Iva Mahoro ukina agaburira imipira bagenzi be wari wambaye nimero gatatu mu gihe nyamara yari yahawe nimero gatandatu ibi byatumye bamwe mu bakurikiranira hafi volleyball bagasesengura akantu ku kandi nta guca ku ruhande bibaza impamvu yo kwerekana abakinnyi mu gihe bashobora guhindura imyambaro uko bishakiye hari n'abadatinya ndetse no kuvuga ko ibi bigaragaza ubunyamwuga buke tugarutse kuri shampiyona nyirizina nyuma y'umunsi wa mbere w'imikino ntabwo byoroshye kumenya ikipe izegukana igikombe cy'uyu mwaka ibi ni nabyo byemezwa n'umutoza wungirije w'ikipe ya reg volleyball club peter kamasa amakipe yose arakomeye amakipe yose arakomeye uzajya ugishyiriye gukuraho inota bibe ingume ujye karongi ntabwo nari nzi ko yatsinda eh, kirehe Ah, urebye ntabwo nari nzi ko iprc yabona iseti muri gisagara biragaragara ko shampiyona ikomeye irakomeye eh, Ah, na aperi aperi ni ikipe ikomeye ahubwo ntabwo ngira ngo uyu munsi babuze ritime gatoya ariko twakinnye match amikare ni ikipe ikomeye ni ikipe yatwugoye cyane badutsinze turuwade bwa mbere tubatsinda turuwade ariko ni ikipe ubona ko nimara kumenyerana izateza ibibazo ni amakipe yose arakomeye ntabwo wavuga ngo uyu nguyu azatwara shampiyona ariko gisagara reg utb n'ubundi ziri favori ugereranyije n'uburyo ziyubatse ntabwo wa- wazikura muri iyo kurusi nyuma y'imikino y'ejo bundi kuwa gatandatu habaye ikiganiro cyari kigenewe itangazamakuru kigamije gusobanura iby'irushanwa ry'igikombe cy'isi muri volleyball yo ku mucanga rigomba kubera hano mu rwanda gusa ntabwo byoroshye kumenya ibyavugiwe muri iki kiganiro kuko abashoboye kwinjira aho cyaberaga ari mbarwa amakuru ijwi ry'amerika yashoboye kumenya ni uko uwitwa queen karimpinya ari we wabanzaga kurya kara uwo yashakaga ko yitabira icyo kiganiro bigakorwa mu ibanga rikomeye perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda leandre karekezi ku murongo wa telefone yadutangarije ko ayo ari amakosa atwizeza ko ubutaha imikorere nk'iyo y'ubwiru itazongera ku wa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye iyi shampiyona ya volleyball izakomeza mu ishuri rya iprc y'iburasirazuba ikipe y'iri shuri izahura na iprc y'iburengerazuba guhera isaa yine isaa sita kaminuza y'ubukerarugendo utb izahura na iprc y'iburengerazuba hanyuma iprc y'iburasirazuba ihure na utb isaa munani kuri stade ntoya y'i Remera ikipe ya reg volleyball club izahura na apr volleyball club isaa saba isaa cyenda hazakina apr volleyball club na kirehe volleyball club hanyuma guhera isaa kumi n'imwe ikipe ya gisagara volleyball club icakirane na reg volleyball club mu mukino w'ishiraniro yari claude munyandinda i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane aya makuru nahahumurije mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.